personally, you know, ways they to represent. You know, that some people they use good English to represent. Some people na their baths. Some people na their cars. Everybody get their own technique, you know. And whether we like it or not, every move that we make on earth, I say every move, every guy, every guy make and every woman make. Now for the other sex standard. If a guy wakes up in the morning, you bath, dressed up, wear iron your, you want impress woman. You no go know now, but think am well. There's one person at your office there, your office wall, your where you work, your office place, where you want impress. If you dey go club, na babe you want. No be guy, you dey dress up for guy, no. Everything we dey do na for the babes go dress up to mess your mind up. And if they do well, if they mess our mind up. And babes, they know how to handle. Now, girls, eh, the superior pastors, we no know. Them sharp pastors die. Now, you don't check her like this how many times you don catch your babe as in you don go through her her phone see text wey one guy send sorry, come sorry, sorry, sorry, sorry. you don catch you just you go sneak hide go dey look before. you cannot see anything but every time babe dey catch you when we dey very sloppy we go think say we sharp but we sloppy die i swear the next and babes i no know why una dey even dey go through guys phones why una dey just dey look for wetin go hurt una feelings girl go just carry phone honey who is chioma and guys we no sabi lie we go just if someone answer the question say i don't know maybe someone i don't know just, you know the line no dey sweet some some they go just say who is linda who who who is linda what did she say as in <laughs> you wan know the particular text wey you know the kind lie wey you go lie which kind stupid we no dey sharp if if girl catch you use this trick if girl catch you find anything wey dey happen that time that period use attack am maybe during that election your babe just go you carry your phone honey who is the former who is the former who is the who who, who send this text are, are you okay they dey do election they dey check my phone they dey do election they check my phone why they when they dey do election why they check my phone during election period eh why during election just <laughs> just find something just you know just you know just lie just just use one thing just attack am she go fear during election when people dey queue then dey check my phone you know say make sense but she go fear say oni no i didn't mean to <laughs> but check am like this you don ever go through your babe you know say every time girl go dey go through your phone you go see babes different different babes number but check girl phone you will never see a guy's name stored on it lie lie lie lie now if you think say i dey lie this way i wan do do am after i talk am if i dey wrong make god punish me i swear go through your girl phone your girlfriend phone you go see jessica juliet judith um, different babes babe babe ifeoma linda je and eh, this one different different name carry that phone hide call angela dial am you hear hello <laughs> na guy go pick the phone if i dey lie go do am for outside if e if e no work my name no be bright that guy hello hello Is this Angela? Yes. <laughs> Who let the dogs out? <laughs> Hallelujah. That's just the way it is. God is just for a real brother, you know. I like to say the truth, whether you believe it or not. That's I just, I just hey, stick to what works for you. Hello? Instead of complaining of shortness, we are healed. Instead of arguing over your wawa face, rob Mary Kay. And look good. Instead of giving yourself problems, yeah? Stick to what you know. It gets fashion when it fit person. It get what you go do, it go fit you. For instance, rob not the fit dog, but it fit goat. Chain not the fit goat, but it a cool. How they go tell me say Two Face can go advertise for condom. For what? Enough fitter. fit the user. dey supposed am. advertise for baby powder, baby pears, pampers. That one fit Hello? You say Agoda make all the do comedy. Enough fitter. People like Agoda suppose to dey carve coffee, you know, say gonorrhea messing or something. That's how it is. The one with the vest, me pass na Julius Agu. Somebody were they very minute. Instead of to buy Picanto when he go see front, he go buy Prado. Because they tell ladder, they climb. Take foam, take support to this. <laughs> Stick to what people like basketball, they crack joke. Nobody admit it. they sell Igbo for Zanga. The Dadana for waiting. That's why they vex me, y'all. It vex me because there's some culture that goes with particular lifestyle, right? Drew, Igbo they rain for music now. Igbo. Since where? I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. I put in out the ear, make me feel me ganja. But since when it rain, Nigeria boys now, eh, they know they take Igbo but I play for song. See that Timaya, if they rain, so take that. Say, I they smoke marijuana, this marijuana, don't make me the small boy like that, you know the fear. I'm telling you, he don't fear. The regime when he make face like rainy season. Now maybe the ginger, the ginger. Now maybe the swagger, the swagger. They said that they smoke too much go You know me, your father, you mean? You mean? He get where you go smoke but when you see your mama you go hail her Who let the dogs out. His own way, way. No matter what haters and critics say, he know he real, cause if there's a will, there's a way. He put the crime mentality, reality, with quality, and no formality, could silence his originality. We live profanity, no vanity, but sanity, your music for humanity. It's gonna take the planet, he, he is just a short black guy. You might see him at the next show looking fly. Wearing something deep to NY from NY. Ladies, don't be afraid to say hi. And later on at the club, if you are sure you see the guy you wanna hug, but the DJ isn't playing the right thing, tell him to put my music on and make the ladies say, ooh, who do this beats? It's the type of jam can get me up on my feet. Ah, rock me slow is so sweet. Come on, feel the heat, feel the heat. Ladies say, ooh, who do this song? It's the type of jam I've been wanting for so long. Ah, rock me slow is so strong. Let's get it on, get it. I make the ladies Let's make love tonight Hey, wake up, wake up, wake up, wake up Cause you you're doing right Hear me If you know this song, let me see put your hands in the air like this Yeah, let's go Hear me I'm a rapper, but I'm gonna sing it tonight for you guys Let's go one more time hey, Wake up, get up, get up, get up Let's make tonight Wake up, wake up, wake up, wake up Cause you do it right and he I say God, you don't start. My brother said the first thing I see I broke. Sleep not catch me. I just say look, I say wonderful. I suppose enter play around 10:30 and they begin follow some girls. Oh my God, can I have a photograph with you? I don't know say my play, they don't announce. The devil they shut down. Final boarding announcement flight AA going to New York Now somebody called tell me so, oh, but not I know. What blame me? I can't plane. They say your seat bent. I can't adjust my bed. The guy said, Have you fastened your seat belt? I said, Tight well. well. now she said, No, this one. I said, I know. After I put out on me, boy, I said, From here I come. But sometimes wish to disturb you. That plane, the Lord make I enter. I said, No, God, what is I must travel go US, I must here. I, I no know say for abroad no matter who you be even though you dey late to that line you must enter queue mumu two minutes to go I just dey run with my luggage with the luggage bag I just dey roll my bag pass long line All you go walk me back excuse me please you join the line na say excuse me sir please I call the one try to explain I say sir can you check if I get computer then they like the plane oh God oyibo too good I dey even show them See, see see see. And they say, Are you deaf or blind? It was written in your ticket. So you're supposed to be at the airport two hours before departure. And they try to explain one Nigerian guy did the line. I said, Maybe that, that guy will understand me. Now I look the guy, I say, Bros, I beg if you just come out for this place, my turn." And the guy said, My guy. Now, so I take this flight yesterday. <laughs> so go back to the line. Now I can't look the line. I then look line. I said, Hey, now so I take this plane, but God, when not they sleep. The thing when I shop for nigeria my my everything begin work as i dey the line. i no know how e happen but god just want say make i meet that light something just come out after two seconds the whole place circulate the oyibo man wey dey my front na say sir i throway face behave like say no be me. The thing come again. <laughs> now the evil master said, you have flights to catch. Can you go so that you don't miss your flights? Now tell the evil master, sir, I have to be here. He said, no, you have to move. As I they move, they go so that the rest will not go walk me back. God is God. As I they go, they did it to it. The rest of the time say, just move, just move. Just move, just move, just move. Who let the dogs out? And guess they do that thing. Girl, my, my girl may catch me water. That's why I said alcohol bad. If you drink too much, come go club. You are in trouble. If you no carry woman go, you go carry man go out. It happened to me one time. I go groove, groove, go meet one man. We get beer, beer. Come here, man. You look sexy this night. Let's go home as i go you go carry one bobo get the girl bobo belle my girl can go catch me you know the same thing bright what are you doing with this thing are you okay are you are you blind what are you doing with this thing are you okay can't you see what is this thing i can't look that time my eye don't clear me sef can't say i fuck up but as a man i get to give excuse i say honey i i up i know say i fuck up i know say i fuck up i drink yesterday night that's how i carry this thing but I say catch me last week with the girl wey i been dey with last week you for dey impressed you for cheap for me because the girl set die and the truth now when you talk about cheating on women you know eh, eh, guys stop it and it's hard to stop it because as long as that thing dey our body you must react to other things wey you dey see the only way dem fit stop that thing na if this thing dey detachable imagine am say you fit remove am keep maybe the doctor warn me drug wey be say if you take you go fit remove am keep which means no man fit cheat on im girlfriend again maybe just tell your girlfriend honey i'm going to lagos for the weekend i have a meeting um, i'll see you on monday okay have a safe trip okay bye hey, hey <laughs> you come you remove am. say money, but but no no you are not using it are you using it remove it and keep na it's not for me drop it okay no problem but i don't know why you are always we'll see on monday imagine am like that you go reach ab you go reach lagos without anything you go dey call your friends hello eh yeah tunde na me o i dey lagos i just enter lagos this evening um, i dey i dey stranded o. Oh. Uh, my girlfriend, uh, she sees them. Uh, eh, she, you dey use your. Ah, you dey use am when, you go finish. Tomorrow morning come. Uh, if you fit borrow me just ten minutes I don finish I no dey waste time. Woman call Solomon no Solomon wan too small I no dey like. Okay, no problem. We go see later now. I go there. I go wait for you till tomorrow. When you finish, I beg let me know. Imagine that guy thing. Or maybe your wife sees her cooking for drawer. House girl come dey clean house. clean house come see am. Maybe come go look at ah, wetin madam dey enjoy. Hey, madam dey try. Come look, come drop am for the drawer. Come go drop am on top bed. Dog come go carry am. Your dog come carry am come play come go outside come go meet the other dog come dey play. One hold one side, the other one hold another side. they come dey you know say if you catch the dog they you no fish shout if you just see them, you say ah jack jack come closer come don't go don't run don't run <laughs> you are my dogs come closer don't run i love you dogs come closer no. who let the dogs out. you know you you have those parents that beg their children to obey junior sit down now please for god's sake sit down i had a mother that didn't have time to beg. Mama feel remove slippers to convince you. Toyota Kidia. Kidia. Kidia. You go sit down. They don't ask you positive question before when only you know saying a negative answer and you supposed to give. We'll go visit somebody, they will ask, um, hey, how are you, Toyota? Do you want a Coke? My mama go say, eh, you go drink coke now. your mind knows say if you say eh, your own don't finish. <laughs> Sometimes I made a mistake one day. My mama say, they say, eh, ah, you want some goody goody? I say, I won't say yes. Mama say, eh, Tiota, you don't want goody goody? I turn to the man and say, Mama say, make her not take you you all know the answer. Me, wait, me say my mama, my mother can play lawn tennis better than Serena Williams. Where like eight children they play, rain won't fall, and still they play. mama say, "Boku na enter house, na no enter house. Go na they run because say, who? No, you. Who let the dogs out? Are you ready? Come on. Come on. I say, Ginger, your swagger. I say, swagger the ginger. Oh, yeah, ginger. Swagger. swagger, ginger, ginger. Swagger. swagger, ginger the swagger, ginger the swagger, ginger the swagger, ginger the swagger, ginger, swagger, ginger. As I look at you, Femi, Femi, Femi, Femi, Femi, parce que moi rap là. See that happen when I start rapping. It's side effect making everybody dancing. beats bumping, it's nothing. Till the sound we providing. Non stopping you, making that you something. You ain't strong enough to be put into making it shake your bones. Cause I ain't the for nothing. That means the way it's transpose. Taking your fingers. I don't know wetin you sing don't know. I don't know anything you talk oh. Okay, but then you ginger the swagger. Ginger my swagger. Swagger the ginger. Swagger the ginger. Oh, yeah, ginger swagger, hey. swagger, hey. ginger, hey. oh yeah. Hey, eh, rap, rap. Now, sing, sing. Hold up as I'm stepping in the scene. Busting rappers and go twist my style, slice like cream. Bleep, bleep, more rhymes and pages. Walking stage, exercise my mind, my way is high. I be making moves, making advances. Yo, yeah, my man. Okay, okay. Yo, yo, yo, mic, not pass my own. I use your. Alright, okay, better, better. My rap, Nabi. Rap immediately. See, I said I make a move, making an advance and pay your dues. Don't get me wrong, getting confused and break the rules, cause yeah. if you do, I'm gonna keep on trying to put you in it. What? My rap's gonna limit, my styles and my lyrics. Bleach where you speak so hard and you can feel it when I make my delivery. Physically and lyrically, it's supposed to take this. That's gonna, that's for infinity. Then in your direction, shouting like a star, cause we perfect to perfection. The two wise men, but the Now my show, this show. You want to fall my career, oh. E no go work for you, oh. But then I must ginger the swagger. Ginger the swagger. Swagger the ginger. Swagger the ginger. Swa. G. A. Swa. G. G. G. Wait, wait, there's no need to clap. That is tip of ice block. Who let the dogs out? J I R R. Let's let's get one more. Listen. Get this song and we catch my eye. See I'm flow, see I'm flow. Never seen a girl look so fine. Give me a look, I want it. Listen, girl, I know that you walk alright. We take slow, no, we take slow. Too many questions want to move on where you let go. I want to reintroduce myself and I'm lonely. Need to know you. Get to know you cause you got Baby, come sing with me. I'm on put my button. No one with me. Down my number, ring, ring. Think you do. I'm on make my heart open. Make me wanna. Dire du méchant en mode. Wait, with a grace. You see, see people, you will enter Galleria, 8 o'clock, you see small, small girls, cities. They go, daddy, in babish, daddy, abba, for my head, asasao. No, see, when we they grow up, our own amusement park na front of house. Na 50 kobo we take dey look am when dem don carry all those baby come one one one baby oge one one one one baby o pọmude mude pọmude mude pọmude pọpọ àkàrà tí mo máa dẹ fifty fifty kọ́bọ̀ we don sixty. I, I dey tell you dem dey say Nigeria don lose family value how dem no go those days na our parents eyes be our teacher I know wetin I dey talk when you follow your mama or your papa or your brother or some prefer they don old pass you na the eye you dey look to answer question if they ask you you go chop you look the eye if the eye say only you na go talk to him oh. even before if you don say oh as you look that eye well you say before i say mm, but now. Mm See, I go. Oh God. I go visit one of my uncle recently. I see where they dey punish pikin. To be small pikin come dey hungry me. See punishment. I dey see punishment. Junior, I've told you never to fight in school and you fought in school, Junior. And now I'm gonna punish you. You're gonna go into your room. You put on the TV. You watch Cartoon Network. You take ice cream, no chicken. person like that dem dey punish me when i dey small na everyday i go dey fight for school i go nearly kill person pikin maybe chicken go join am i know wetin see those days when we dey grow up for my house when we dey grow up e, the last person to talk something before the thing spoil na spoil am if my mama send you go bring tin tomatoes the expiry date complete for your hand na you spoil am see Oh, Oh, oh, una no dey. Oh. una remember those tv of those days when they, those tv they serve as tv at the same time as wardrobe where you can hide some money and the but i remember we dey watch tv we dey watch tv na tv make who eh this thing wan spoil we offer all of us wey no dey read before we go carry book by force when my papa my papa no dey miss nine o'clock news as the guy come sit down on tv when the thing on as the thing make all na all of us say daddy na you spoil am na you spoil am o. Oh. who let the dogs out. you know say i take stubbornness from my papa right from time old oh, small my papa you spread the rug, you spoil the shine everything if you tell my papa good morning and afternoon mistakes he slap beep one day i wan go school now i enter my papa room now i see playboy magazine porn una no pornographic magazine na asawo magazine na so i move am enter class i no wait for break o oh. my teacher dey teach we dey look before you know my corner don dey gather everybody dey peep five times five is na so the guy dey look i say five times five you no answer stop there I look and say, What? This is what you're doing in my class? This is what you're looking at in my class? This is what you're looking at in my class? Shift for me. <laughs> oh, uh, <laughs> when my back home, they say, We saw your son with something, and he doesn't want to say the owner of that thing. My papa said, My son, you're not going to talk. Him. Come here. Today you will say who gave you that thing. What is the thing? They say, in fact, he said, go and bring it. I will beat him today. They say, sir, we don't beat children in this school. He said, no, you spare the rod, you spare the child. Now my picking. Today, you go talk that thing. And they go bring him. I know that kind of thing, Not the right name, now signature. Now pass signature They on top. As they bring him, today you will say who gave you that thing. Then I see him. Say, eh, okay. And I say, sir, let's go and get the cane. Since you say must discipline him. And so they go, My by your face. Me say, son, son, you have to do this for the family name. I say, daddy, you should, now your own. Don't you know that my thing is your thing? No. <laughs> Push and give me that whip, shake it, come out for my body. From that day, if my pa just come and beat me, you liar. I go say, I agree, I be liar, but I want start to talk true from the other day. she go back, worry, My papa, I worry him to the point where he say, he called the tell me, say, na me born you, na me born you. It be like say the message, not they sink. One day night carry me go in room. Okay. Say, come. I tell you, na me born you, not the hear. You see this bed? Na here I make you. Me and your man. Na here I go kill you. Na me. <laughs> worry my father. E get wetin dey happen. This April full thing, today make am exactly one month. Make dem stop am police arrested me last month april 1st everybody wey i call that day feel say na joke they call me say i be armed robber hello daddy they arrest me oh they say aduere come on my son april fool <laughs> everybody na so police say today you are a dead man oya oh, yeah, write your statement na so i take barrow i come write wetin i know nine police take barrow nine dey sign april fool <laughs> they say you comedians always using us to do joke i body do you now I get up, I won't go. there. say, You're not going anywhere. I say, Why not? Sure, you say, Not joke. I say, That they joke, rich where money day. Call your people, they go pay you. And I get some bad parcel. Oh. Get boy dot toast get since January, the girl not agree. April 1st, now she call him, ah, I've agreed to go out with you. Come and take me out. So the boy carry and go. Buy her clothes, buy her perfume, everything. Do her hair. They can't go restaurant, go shop. get out the shop, they lick all her finger. And the boy say, baby, after this, we're going to my hotel room. He gets, hey, pray for. eh. You see this receipt? Now, pray for you pay. say, uh-uh, can somebody joke with his head? I go rape you. Not... <laughs> now, guess they cause rape now. You know one friend, boy. You let him, You go buy heaven and earth, you go do your hair, everything. The one on at your rich house, the guy don't time so where the fee could come at you. Go say, ah, ah, you're moving too fast, too fast. When are they buy clothes for you, not complain on my speed. When they do your hair, not complain on my speed. Now you want my cash break. My break does spoil. Sangbolo Sangbolo ọmọ wa tó ń tó ń gbọ́dọ̀ tó ń tó ń gbọ́dọ̀ ṣọwọlé tó ń gbọ́dọ̀. Small, why? Because she find out the small one, I want the small one, I backside know the small. Thank you. I am the truth and I am the fact and I am no small. She don't want me my own. I am Roger, oh yeah. She you want no the coco. I say you want no the coco. She make her tell you the coco. I make her tell you the coco. She better tell you the coco. No love. tell the coco. No love.